iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itangishaki washington dc ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byo kuri ino saha twagaragaje intenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye n'abatangabuhamya ni nyinshi cyane uwo ni maître bruce bikotwa umwe mu bashyikirizwa amanza ba bernard munyagishari yagirizwa ibyaha bya jenoside mu rwanda avuga ko batashimishijwe n'urubanza rw'uwo babunganira ni mu kanya gato mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twabateguriye twabateguriye kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu umukuru w'ibanki nkuru y'isi john kim jim king murantunga haragabisha ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bigiye kuza birakogwa n'ibyuma hamwe n'amamashini kuri uno munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyiyerekano isaba ko umukuru w'igihugu nicola maduro akugwa ku butegetsi abashingamateka b'ibihugu bya pakistan na afghanistan bagiye guhura mu ndwiza mu ntumbero yo guhuza iyo migwi ibiri kugira ngo batorere inyishu icyuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu bibanyi perezida wa amerika donald trump yiha amanota yo hejuru ku bijyanye n'ikiringo cy'amezi atatu amaze ku butegetsi yamara ibiharuro biherutse gutohozwa byerekana ko abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura iyi nkuru hamwe n'izindi turazibashikiriza mugume ku maradiyo yanyu umukuru wa banki nkuru y'isi yose jim kim aragabisha ko ibice bibiri kuri bitatu by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bugiye kuza burakogwa n'ibyuma hamwe n'amamashini avuga ko ibyo bishobora kuzotuma haduka indyane zishobora gutuma igitigiri cy'impunzi ku isi cyiyongera dr kim yabivugiye mu nama y'ubutunzi na politike ihuza abategetsi bava ku isi yose baje ku cyicaro cya banki nkuru y'isi hamwe no ku biro bikuru by'ikigega mpuzamakungu imf mu cyongereza hano i washington dc Kim avuga ko bitaramenyekana neza ryari ubwo buzi buzogaragara ko bwabuze ati yamara icyo kibazo kigiye kwibonekeza mu gihe kimwe mu gihe kimwe n'iterambere ryari ryatanguye kwibonekeza mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukanabumenyi mu bihugu bikenye Kim avuga ko ari ikibazo gikomeye gikwiye gukemurwa vuba kubera isi isanzwe iriko iraca mu bihe bitoroshe by'ibibazo by'intambara ihindagurika ry'ibihe inzara n'ibibazo by'impunzi bikomeye cyane kuva habaye intambara y'isi ya kabiri kuri uno munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyiyerekano isaba ko umukuru w'igihugu nicolas maduro akugwa ku butegetsi iyo myiyerekano ibaye inyuma y'aho habereye uruhagarara mu myiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatatu hakitaba imana abantu babiri igipolisi kikanahagarika abantu amajana n'amajana iyo ibaye imyiyerekano ya mbere yo kurwanya ubutegetsi ibaye nyuma y'imyaka itari mike ejo ku munsi wa gatatu imigwi ibiri y'abanyevenezuela ibihumbi n'ibihumbi bamwe bashigikiye perezida maduro n'abatamushyigikiye bihaye amayira y'igisagara cya karakasa mu myiyerekano abajejwe umutekano bateye ibyuka bibaba mu maso abanyagihugu bo mu bigwati biri mu burengero bw'umugwa mukuru umwana akiri muto yarahasize ubuzima inyuma y'aho arasiwe mu mutwe umugwi w'abashigikiye leta nibo bagirizwa urupfu rwiwe hamwe n'urupfu rw'umukenyezi yishwe mu kigwati cy'ahitwa san cristobal ayandi makuru yerekeye iyo myiyerekano yabereye mu ntara ya marinda hafi y'umugwa mukuru wa caracas avuga ko hashobora kuba haranapfuye umusirikare wa leta abashingamateka b'ibihugu vya pakistan na afghanistan biteguriye kugirana umubonano w'imbonekarimwe mu ndwiza iyo nama izobera mu gisagara ca kabul mu ntumbero yo gutorera umuti icuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibanyi abategetsi ku mpande zose babwijwe rya amerika ko abashingamateka ba pakistan bazofata urugendo baja ku mugwa mukuru wa afghanistan ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'uku kwezi kwa kane kugirana ibiganiro n'abashingamateka ba pakistan bavuga kandi ko ayaz sadik umukuru w'inamashingamateka ya afghanistan azoyobora ako kagwi k'abashingamateka b'igihugu ciwe ambasaderi wa afghanistan muri pakistan amenyesha ko muri urwo rugendo abo bashingamateka ba pakistan bazonabonana n'umukuru w'igihugu ashraf ghani mu bihe vya mbere ivyo bihugu vyompi vyagiye biragirizanya icumbikira ry'abagizi b'iterabwoba byagiye ibitero by'iterabwoba byagiye biragirwa muri ivyo bihugu bibanyi ivyo rero vyatumye haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu uh, ikiringo kitari gito yamara abategetsi b'ivyo bihugu vyompi baremeza ko ibiganiro hagati y'abategetsi bakomakomeye mu nzego za politiki n'igisirikare muri ivyo bihugu bafashije kugira haboneke icizero n'akaryo ko kugira inama nshingamateka z'ivyo bihugu zishobore kwicara hamwe perezida wa amerika donald trump ariko ariha amanota yo hejuru mu bijanye n'ikiringo c'amezi atatu amaze ku butegetsi yamara ibiharuro biherutse gutohozwa vyerekana ko abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura perezida trump mu ndwi iheze yagize ati nta leta n'imwe ya amerika yari bwarangura ibintu bingana n'ibintu naranguye muri ico kiringo ivyo navyo bikaba birimwo igisirikare imbibe ubudandaji gukomeza inzego zijanye n'umutekano perezida trump yarongeye amajwi yiwe inyuma yaho akoreye ibitero akoreye ibitero vya misile mu gihugu ca siriya mu ndwi zibiri ziheze ibitero vyari bifise umugambi wo guhasha leta ya siriya inyuma yaho muri ico gihugu hakoreshejwe ibigwanisho vy'ubumara mu gitero cakozwe ku basivile yamara mu biharuro vyatohojwe ukuntu abanyamerika babona ikiringo c'amezi amezi amaze ku butegetsi ikinyamakuru political morning consult ku munsi wa kane cyasanze abanyamerika bangana n'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana baha uh, perezida trump amanota angana na a canke b ni ukuvuga amanota meza mu gihe abanyamerika bangana n'ibice mirongo itatu n'indwi ku ijana bamuha amanota d canke f ni ukuvuga amanota mabi ivyo biharuro vyatohojwe vyerekana ko ibice bibiri vya gatatu vy'abademokarate bamuha amanota d na, na fe mu gihe mirongo ibiri na babiri ku ijana vy'abamutoye bamuha amanota b ni ukuvuga amanota abayabaye abandi bangana n'ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana b'abarepubulika bamuha amanota c canke mabi kurushayo muri rusange abanyamerika bavuga ko atavuga ukuri kandi atari umutegetsi w'incabwenge atitaho cane abanyamerika babayabaye amakuru hano ku iradijwi ry'amerika arabandanya mu rugendo arimwo i jakarta mu gihugu cya indonesia kuri uno munsi wa kane mike pence icegera cy'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump azokwitaba inama zimirije kuba mu karere ka aziya inama z'ubutunzi igihe ibyo akaba yabivuze mu gihe yari mu rugendo rw'iminsi icumi mu bihugu vya aziya Pence yavuze ko Trump yiteguriye kwitaba izo nama zizohuza Amerika n'ibihugu vyo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya batazira ASEAN. muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yahaye igihano bwana bernard munyagishari cyo gufungwa ubuzima bwose nyuma yo kwagirirwa ibyaha bya jenoside n'iby'ihohotera rya kiremwamuntu bernard munyagishari aregwa ibyaha bya jenoside akekwa ko yakoreye ku gisenyi muri mirongo icyenda na kane yarungitswe na sentare yarusha kuburanira mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusara bidushikiriza
mbere yo gutangira gusoma imyanzuro y'urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana bernard munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu umucamanza ukuriye inteko iburanisha madamu alice umulisa yabanje kwihaniza itangazamakuru ko nta foto cyangwa ijwi byemewe gufata muri uru rubanza byamufashe byibura iminota mirongo ine n'itanu asoma imyanzuro y'urubanza munyagishari ntiyari mu cyumba cy'iburanisha imyanzuro yakurikiranywe n'abahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza atemera metre brice bikotwa na mugenzi we jeanne d'arc umutesi ubushinjacyaha bwahagarariwe na bwana faustin nkusi na mugenzi we bwana bonavantire rubegwa ibyaha ubushinjacyaha burega munyagishari burabishingira ku batangabuhamya bw'abajije ibyo bigizwe n'ibikorwa umucamanza yasesenguye birimo ko bavuga ko munyagishari yari perezida w'interahamwe ku gisenyi azigisha ko zigomba kwica abatutsi kandi ko yazitozaga gisirikare mu mugambi wo kwica abatutsi buramurega inama na za mitingi bavuga ko yitabiriye mu bihe bitandukanye zitegura ubwicanyi hari kandi amalisita ashinjwa ko yakoresheje ngo hamenyekane abatutsi bagombaga kwicwa ku gisenyi baramurega amabariyeri yakumiraga abatutsi ngo badahunga ku gisenyi munyagishari arererwa abatutsi biciye kuri paruwasi ya nyundo no mu nkengero zaho baramurega ko ubwe yahigaga abatutsi mu mujyi wa gisenyi akabajyana ahiswe kuri komine ruje ngo bicwe mu bindi bimenyetso bivugwa n'abatangabuhamya no gucukuza ibyobo byanagwagamo imirambo y'abatutsi ndetse no kuba bamushinja ko yaje gufata i kigali ibikoresho gakondo bavuga ko yakuye kwa kabuga byo kwica abatutsi yifashishije ingingo z'amategeko zimwe mu manza zaciwe kuri jenoside ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye kuri jenoside umucamanza yasesenguye ibyo byose maze avuga ko munyagishari ibyaha akurikiranyweho yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko byagize ingaruka mbi ku muryango nyarwanda umucamanza yahamije munyagishari icyaha cy'ubwicanyi cy'ubwicanyi nk'icyaha cya jenoside ndetse n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu muri mirongo cyenda na kane buri kimwe muri ibi byaha amategeko y'u rwanda gihanisha igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko kandi umucamanza asobanura ko ibi byaha bigize impurirane mbonezamugambi bitandukanye no kuri munyagishari woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwa rusha iki gihano ntigishoboka amasezerano u rwanda rwashyizeho imikono arebana no guhanahana abakekwaho ibyaha bya jenoside yemera igihano cya burundu urukiko rwamuhanaguyeho icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu kuko nta bimenyetso simusiga ko yagikoze umucamanza yanzuye ko munyagishari atsinzwe bidasubirwaho amusondera igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe n'igihano abahagarara inyungu z'ubutabera muri uru rubanza metere mutesi na mugenzi we bikotwa bahise bajuririra babwira umucamanza ko batishimiye imikirize ye bavuze ko bazamushyikiriza imyanzuro ikubiyemo impamvu zisobanura ubujurire bwabo bamaze kubona kopi y'imikirize y'urubanza uko ari babiri ntibadutomoreye inenge ku yindi muzobanenga umucamanza umva uko metere bikotwa yatubwiye niba mwagiye mukurikirana uko amaburanisha yagiye agenda twagaragaje intenge nyinshi cyane kandi zishingiye ku mategeko zo kutakira ikirego zijyanye n'abatangabuhamya ni nyinshi cyane intenge zo zirahari zishingiye ku mategeko ikigaragara ni uko zirengagijwe n'urukiko ubwo baheruka mu iburanisha ripfundikira urubanza aba banyamategeko babwiye umucamanza ko basanga uwo bahagarariye mu nyungu z'ubutabera ari umwere akwiye kumurekura agatesha agaciro ibirego by'ubushinjacyaha ntacyo bwana faustin nkusi uvugira urwego rw'ubushinjacyaha yifuje kudutangariza yavuze ko azagira icyo abivugaho nyuma yo kubona kopi y'imikirize y'urubanza bwana bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'umunani yoherejwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mu rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania yararegwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu akekwaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi mu burengerazuba bw'igihugu aho yahoze ari umwarimu umwaka urihiritse yikuye mu rubanza ashinja ubutabera kubogama kandi ibyaha byose arabihakana yikoma ubutabera bw'u rwanda kumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha urukiko rukuru rumuhanishije guhera mu buroko akiburana mu rukiko rw'ikirenga ikibazo cy'inkomoko ye aburana mu rurimi rw'igifaransa yemeza ko ari umunyekongo ku mazina ya nyamudede mushari bernard munyagishari abaye uwa kabiri woherejwe n'urukiko rwa rushuhanwe n'inkiko z'u rwanda nyuma ya pasiteri jean uwinkindi nawe urukiko rukuru rwahanishije icyo guhera mu buroko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
arakoze eric bagiriye ubusa amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika arabandanya tuve mu rwanda tuje mu burundi inyuma yaho ikigo obert cegeranya amakori n'amatagisi gitangarije ko umwimbu wabaye mwiza mu kiringo cy'amezi atatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburongozi bw'ishyirahamwe parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo ntibwemera ico cegeranyo U- uhagarariye iryo shyirahamwe imbere y'amategeko yabivugiye kuri uno munsi wa kane mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mugenzi wacu evariste nzikubanyanka niho yari ari tumutega amatwi imbere y'uko asubirizwa mu mabanga yo kuba komiseri mukuru w'ikigo ber cegeranya amakori n'amatagisi leonard sentore yashikirije mu ndwi iheze ko umwimbu wabonetse mu mezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ushimishije ivyo biratera amakenga faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parseme ryishinze gukangurira abarundi kugira bahindura ingendo mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa kane uwarongoye parseme avuga ko ico cegeranyo kivuga ko umwimbu wabaye mwiza kidatahuritse uwo muhinga mu by'ubutunzi afatira ku ngorane zibonekeza mu gihugu igihugu kimaze imyaka ibiri todo croissance y'umwimbu yarabaye negatifu isubira inyuma nko mu cumi na gatanu no mu cumi na gatandatu igihugu amadovize ari make agora abinjiza ibidanozwa vya importation n'ibiki turavye dufate nk'akarero nko mu bihumbi na cumi na kane aho twita ko twari muri situation normale ugasanga nka rosete ijanye na impôt sur avec le commerce exterieur ugasanga ari mu mamiliyaridi mirongo itanu na zitandatu umugabo ugaca usanga niba avuga ati baronka miliyaridi mirongo icenda akiyumvira ati none ubu hari ingorane mu kuronka amadovize yo kwinjiza ibintu mbega abantu ubukene buhari bwiyongereye mu kugura ibintu tukumbure bitiyongera cane domande interiere y'abanyagihugu niho baca bagira ati none uwo mwimbu uba uriko wiyongera gute ico maramazinda abatemera ko umwimbu uri kuriyongera mu kigega ca leta ni uko iruhande y'icegeranyo c'amatagisi n'amakori hobaho ikindi cegeranyo cerekana uko yakoreshejwe umukuru wa parseme akavuga ko ivyo bigengwa n'itegeko rigenga ingene amafaranga ya leta akoreshwa kugira umuco rero uca ubandanya ni uko raporo isohoka ku mezi atatu yerekana umwimbu winjiye n'ingene wakoze isubira igasohoka uko ntibyumvikane ingene uvuga yuko amakuru aduga nk'uko wari witeze mugabo icegeranyo c'amezi atatu atatu gisohoka cerekana amahera yakoze ibiki mbega ingurane leta yakagenda igenda imeze gute mbega sorode amahera ari kuri konte ya trezor publique angana gute ivyo vyahora bisohoka kera bikabica bihagarara kuko umwaka wose w'ibihumbi na cumi na gatandatu ntivyasohotse ikindi faustin ndikumana yibaza ko coba kizingamitse ubutunzi bwategerezwa kwinjira mu kigega ca leta n'uburusho bw'umurengera exoneration mu kinyamazuru n'ahanyene uwarongoye parseme arafise ico asaba uburongozi bw'ikigo bere uwarongoye ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo asaba uburongozi bw'ikigo bere gishinzwe kwegeranya amakori n'amatagisi kwemera ko ubugenduzi bwa leta buhabwa uburenganzira bwo kugenzura ukuntu ico kigo gikora nk'uko bikorwa no ku bindi bisata vya leta bijejwe ubutunzi nk'uko faustin ndikumana abandanya bivuga ikindi ni iki ca exoneration uburusho buguma butangwa bwinshi burengeje kuko igihe buguma buhera burenze miliyaridi ijana ku mwaka kandi itegeko ririshira ku miliyaridi mirongo ibiri ni ibintu bica wumva ati "Mm." baguma bavuga ati bagira bayagarukane bagarukane ntunabone konti ivuga iti tugira twirekane nk'amahera ya exoneration yatanzwe n'ay'umwaka weze ngaya yagarutse turayabona cya gatatu ni iki gisata cy'amabuye y'agaciro mine kuva kera dusaba trasabilite y'ico gisata muri trezoro publique twe turafise inyota yo kuza turabona tuti, mbega rosereteri mini iri kidufasha iki mu bijanye na trezoro publique mu ndwi iheze uherutse gusubirizwa mu burongozi bw'ikigo obere yari yatangaje ko mu kiringo c'amezi atatu ya mbere y'uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi hinjiye mu kigega ca leta imiliyaridi ijana na mirongo irindwi n'umunani mu mafaranga y'amarundi i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ry'amerika urakoze evariste nziko banyanka muri kumwe na oriane itanga ishaka amakuru ku burundi arabandanya ishyirahamwe fokode ryafutswe mu burundi rimaze umwaka rikora amatohoza ku bantu bazi- bazimira mu burundi umukuru wa fokode pacifique nene nahazwe yaganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi amubwira ukungene bakora ayo matohoza tubatega amatwi haraciye umwaka mu ishyirahamwe fokode dutangije umugambi ndondeza wo gufasha imiryango kurondera ahantu usanga barafashwe n'inzego z'umutekano mu nyuma ugasanga barabuzwe irengero ryabo ibyo twabikoze kubera ko hariho imiryango myinshi yari mu gahinda eh, babura uwo bari buture amarira n'amaganya yabo bakavuga bati twebwe umuntu wacu yarafashwe afatwa n'abakozi b'iperereza cyangwa yafashwe n'igipolisi cyangwa yafashwe n'abasirikare tubona bamwe bafashwe n'imbonerakure mu nyuma ntitwigera dusubira kumenya n'akayambu n'inkuru n'imwe yerekeye uwo muntu ugasanga iyo bagiye kubaza abategetsi b'igihugu nta nyinshi n'imwe babaha bamwe bagaterwa ubwoba abandi bakakwa amafaranga ibyo bintu tumaze kubona bimeze gutyo tuti birashoboka yuko ibintu biguma mu gacerere reka tubishyire ahabona maze turabe ko abategetsi bo kwikubita agashyi bakishyura cyangwa ku isi hakaboneka izindi nzego zemera kubikora ko kugira ngo ibintu bene ibyo ntibyijyane na rigihe hariyo amasezerano mpuzamakungu asanzwe asanzwe ahana ibyaha bene ibyo none se abategetsi kugeza ubu ngubu mwebwe iyo muvuganye nabo n'ubwo mutemewe babasubiza iki abategetsi b'uburundi ntibigera bishyura kuri bene ibyo bibazo igihe cyose dukoze icyegeranyo ku muntu yanyurujwe turaheza tukabirungikira n'imiburiburi umushikiranganji w'ubutungane turabirungikira general yarengiyome bunyoni turabirungikira pascal barandagiye turabirungikira umushikiranganji w'ukivuna bansi turabirungikira umukuru w'iperereza n'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto tukabirungika mu biro kwa petero nkuru nziza ariko aho hose n'aho bijyayo nta n'umwe yigira yishyura kuri bene ibyo bibazo ni ibintu nyine biteye isoni ibintu bikorera mu gihugu cy'u Burundi ntibishobora kumvikana k'umutegetsi ubundi ariho kugira ngo akingire abanyagihugu hashobora kuvuga ko ubutegetsi bwiwe bwafashe abantu ntibasubire gutorwa maze akinumira ukamenya ngo ntacyabaye ni ibintu by'akataraboneka ku isi uyu mwaka mumaze muri iki gikorwa ndondeza mumaze kugera ku bitigira ibingahe by'abantu bazimiye uko dukora mu bisanzwe tugira bene bijya ayandi mashyirahamwe usanga umwe akora amasitatistike usanga umwe bakora ibiharuro twebwe dufata umuntu umwe umwe tukitonda kuva isaha yafatiwe ko tukarondera iyo yaciye abagiye baramufata maze cyangwa ibintu byose byagiye birambikwa baba bagiye batabaza cyangwa ibyanditswe n'ibinyamakuru byose tukabishyira hamwe kugira ngo umuntu avuze gukora nko kuri icyo kibazo aheze asange ibintu byose biri hamwe ni gutyo tumaze gushyira ahabona ibyegeranyo mirongo ibiri na bitanu by'abantu banyurujwe gutyo twatohoje ko ariko abo turi ko turakorera ko twamaze kuronka dufise amazina twahawe n'ababo bararenga ijana na mirongo ibiri ku bundi fokode itemewe mu burundi barayiciye mu mategeko ndetse na metere ninina hazwi bamukuye muri baro yo mu burundi mukora mute mushakisha gute mutohoza amakuru gute mu burundi ntabwo jewe ndi muri bajya abashingwamanza birukanywe ntabwo nari mu bashingwamanza ariko ikibazo cyo cyo kijyanye n'ingene tubikora ko ni ikibazo usanga ahanini gihagaze ko imiryango itwizera kubera ko ryari ishyirahamwe risanzwe rizwi n'abarundi ryari ryizigiwe n'abarundi imiryango iyo ibuze abawe baraheza bakadutaka cyane abantu bakora mu iperereza bakora mu gipolisi no mu zindi nzego usanga bamenye ibyakorewe umuntu naho biba bikorwa n'inzego barimwo si bose biryohera baraheza bakabidushyikiriza ibyo byo tukabyegeranya iruhande y'ibindi nabyo twegeranye usanga byagiye biraca mu binyamakuru bitandukanye two tukifuza ko ibyo bintu byose biba byavuzwe umuntu akinyika bigatakara kuko umuntu kenshi akinyika amakuru akomeye aratangwa ariko kubera ari byinshi ugasanga mu nyuma abantu barabitaye twebwe byose tugenda tubishyira hamwe mu bisanzwe bijya byo kuvuga gufuta amashyirahamwe azwi ni ikosa rikomeye baba ariko barihenda abategetsi kuko ishyirahamwe iyo ryamaze kujya mu mitima y'abantu ishyirahamwe ntiriba rikiri mu bitabo by'umushyirahamwe badufuta mu bitabo ariko mu buzima bw'abanyagihugu aho twamaze kwicara nta n'umwe ashobora kudukurayo aho niho bihendera cyane ariko rero metere hari abashimutwa hari abantu banyuruzwa n'indi migwi hari n'imigwi yitwaje ibigwanisho bajya bavuga ko ishobora kuba iri mu burundi abo bantu banyuruzwa n'iyo migwi ntabwo mubakoraho amatohoza mu bisanzwe imigwi iyi migwi yagiye iraboneka nayo igwana nta bubasha bunini usanga ifite ku buryo yoshobora gutwara abantu ikabanyiriza bobo ibyo twabonye bagiye barakora ni uko hariho nk'abantu bagandaguwe nk'abantu b'abategetsi bagandaguwe ibyo usanga bo barashobora wasanga ari ibintu byo gushobora gutega nk'umutegetsi kanaka cyangwa bakagira nk'ikintu nabo bononye ariko ibyo gushobora gufata umuntu abantu babona ibyo bikorwa n'abantu bafite ubutegetsi abantu baraza ari abapolisi baraza ari abo mu iperereza bakadodora ku rugo rw'umuntu bakamufata abantu bose babona bakamufata atamutahe bamuhaye hanyuma bakamutwara imiryango rero ikakigenda kurondera mu busho usanga mu nyuma uwo muntu ntakiri mu gasho kandi yagiye abantu bose babona ibyo ngibyo cyane cyane usanga turi ko turakorako ibyo rero bikorwa n'ubutegetsi nta mugwi n'umwe mu gihugu muri kino gihe ukomeye ku buryo ufite akarere wigaruriye aho washobora kuza nawe ugafata umuntu mu rugo ukamutwara abantu bose babona ibyo ntabwo tubigera twumva amakuru mubona yose muzayakoresha iki mu gihe kizaza vuba cyane tuzosohora icegeranyo kirimo nk'ibyo tumaze gutororokanya byose muri uyu mwaka tumaze turi ko turabikora Eh, maze nk'uko twabikoze n'imbere tusubiye tubirungikira abategetsi b'uburundi muri bashatse bazinumira tuzobirungikira sentare mpuza- eh, mpuzamakungu mpanabyaha sepiyi tuzobirungikira kandi umugwi w'ishyirahamwe oni usanzwe ukora ku bibazo by'abantu banyuruzwa kuko uriho Eh, mbere ukaba wimirije inama mu kwezi- mu ntango z'ukwezi kwa gatanu kuza tuzoja i geneve ibyo byose tubitange tubishyire ahabona tukizera ko impera n'imperuka hazoba ubutungane butegerezwa guhana bene abo bantu bariko barakora bene ibyo metre pacifique ninina hazwe umuyobozi wa fokode murakoze cyane namwe murakoze rwose
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muradutunga ngerageje gukosora gato pacifique nini nahazwe si umushikirizwamanza yanabivuze mu nkuru aho yareka araganira na mugenzi wacu thomas kamirindi bagenzi turi kumwe mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka ndabashikiriza incamake makuru nabashikirije tubabwiye ko umukuru wa banki nkuru y'isi jim king agabisha ko ibice bibiri kuri bitatu eh, by'ubuzi mu bihugu bikenye ku isi bishobora kubura bitewe n'uko bigiye kuza birakogwa eh, n'ivyuma hamwe n'amamashini avuga ko ivyo bishobora kuzotuma haduka indyane zishobora gutuma igitigiri c'impunzi ku isi ciyongera nababwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela batangaje ko bagiye kubandanya imyiyerekano isaba ko umukuru w'igihugu nicolas maduro akurwa ku butegetsi twababwiye kandi ko abashingamateka b'igihugu cya pakistan na afghanistan biteguriye kugirana umubonano w'imbonekarimwe mu ndwiza izo nama iyo nama izobera mu gihu- mu gisagara cya kabul mu ntumbero yo gutorera umuti icyuka kibi kiri hagati y'ivyo bihugu bibiri twabwiye kandi ko perezida wa amerika donald trump yiha amanota yo hejuru ku bijyanye n'ikiringo cy'amezi atatu amaze ku butegetsi kandi aba- abanyamerika eh, eh, ubushakashatsi bwerekana ko eh, eh, abanyamerika badashima ibintu amaze kurangura muri icyo kiringo twabwiye kandi ko urugendo arimwo i jakarta mu gihugu cya indonesia kuri uno munsi wa kane mike pence icegera cy'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika atangaza ko donald trump umukuru w'igihugu cya amerika azokwitaba amanama y'ubutunzi n'umutekano mu karere ka aziya y'ubumanuko mu mpera z'uyu mwaka ayo makuru ni nayo twa- niyo twabashikirije twabashimiye cyane kubona mwaduteze amatwi kuri ino saha Twari- mwari muri kumwe na oriane tangishaka ndashimiye inosa kimenyi yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma umugoroba mwiza mwese imana ibahezagira